Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin as magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii onkoloolessaa afur bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 23 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kanaa kan isin keessummeessu anbafqaaduu muradaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan rakkina beelaa naannoo Amaaraa keessa. keessatti mul'achaa jiru ajjecha godina guraagee keessatti raawwatame haala siyaasaa mootummaa yuunaayitid isteets keessatti adeemaa jiru akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna kan dursu oduudha amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera amma garuu oduutti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun roobii har'aaf jenne kunoo bulchiisa naannoo Amaaraa godinoota adda addaa keessatti caama mudateen lammiiwwan manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan miliyoona lamaa ol ta'aniif gargaarsi midhaanii kan guyyaa guyyaatti fayyadaman akka argataniif gaaffiin dhiyaatee jira. Koomishinarri koomishina ittisa balaa fi wabii nyaataa kan bulchiisa naannoo Amaaraa Daaqoon Tasfaahuun Baabil raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. naannoo haalli qilleensaa ho'aatti ta'e harka caalaa keessatti caamni mudatee jira jedhaniiru kanaafis jecha uummanni miliyoona lamaa ol ta'u kan yeroo namaa hin laanne gargaarsa nyaataa kan guyyaa guyyaa isa barbaachisa jedhanii kanneen keessaa sababaa walitti bu'iinsa naannolee biyyattii adda addaa keessatti uumameen manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa akkasumas hawaasa keessatti makamanii jiraatan akka keessa jiran ibsaniiru. bulchiisa naannoo amaaraa keessatti balaa uumamaa fi namtolcheen hanqina nyaataa mudateef mootummaan hanga tokko yaalii godhus rakkoo nageenyaa amma jiru gargaarsa namoomaa iddoo barbaachisutti geessuuf danqaa ta'uu dubbatan koomishinarri kun jaarmiyoota gargaarsaa akkasumas lammiiwwan itiyoophiyaa biyya keessaaf ala jiran gargaarsaaf akka harka isaanii hiixatan gaafataniiru. gama kaaniin waajirri koominikeeshinii bulchiisa naannoo amaaraa kaleessa ibsa baaseen rakkoo naannoo sana keessatti mudate bifa ammayyummaa qabuun furmaata akka argatu waamicha dhiyeessee jira addaddummaa jiru qawween furuu fi humnootiin sosso'aa jiran jedhe cinatti dhiisuudhaan nagaa argame hanga tokko kan waaraa akka ta'uuf hojjetamuu qaba jechuudhaan ibsi kun uummataaf waamicha kan dhiyeesse ta'u asteer misgaanaa baahirdaar irraa gabaastee jirti.
Bulchiinsa naannoo giddugala Itoophiyaa aanaa masqaan keessa jiraataa kan turan maatii gosa maaraqoo tokko irratti haleellaa raawwateen haadhaa fi ilmi ajjeefamanii namoonni ja'a immoo akka hamaatti madaa'uudhaan gara mana yaalaa seenuu isaanii beekamee jira. Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduu kanaafis jaallanni gammada.
Dhimma kana laalchisee aangawoonni godina Guraagee Bahaa akkasumas hoogganoonni aanaa masqaan bilbiloota isaanii waan hin kaafneef akkasumas dubbachuuf tole waan hin jenneef deebii yookaan yaada gama isaanii argachuun rakkisaa ta'ee jira. Bulchaan aanaa addaa maaraqoo obbo Nugusee Makka walitti qabamanii buna dhugaa ka turan maatii tokko irratti gareen hidhate tarkaanfii hamaa fudhateen siviilonni lama ajjeefamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. walitti bu'iinsa naannoo sana jiruun baatii fulbaana darbe gaafa kudha jaha hanga digdamaatti namoonni jaha ajjeefamuu jiraattonni naannoo ibsaniiru jechuudhaan raadiyoon sagalee ameerikaa gabaasuunsaa ni yaadatama jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Gamtaan Awurooppaa gocha ammeenyaas waraansaan walqabatee Itoophiyaa keessatti raawwatameera jechuudhaan gargaarsa kallattiidhaan kennaa ture erga addaan kutee waggaa sadii booda Itoophiyaadhaaf gargaarsa yuuroo miiliyoonii dhibba ja'aa fi miiliyoonii shantama ta'u akka kennu ibsee jira. Oduun kun sittaan isinii dhiyaata bal'inaan.
Koomishinarri walta'iinsa sadarkaa addunyaa kan gamtaa Awurooppaa yuuttaa orgaalaayinan waliigaltee kana kan ibsan kibxata kaleessaa finfinnee keessatti ministeera maallaqaa kan itiyoophiyaa obbo ahmad shidee waliin ibsa gaazexeessootaaf kennaniin ture suuta suutaan hariiroo ture iddootti deebisuuf yeroonsaa amma ka jedhan koomishinariin kun biyya keessan waliin tumsa walii cimsuuf deebiftanii ijaaruuf yeroonsaa ammaa jedhan. kanaafis gargaarsi amma kenname kun erga dhukaasa dhaabinsi baatii sadaasa darbe wal waraansa xumuree as tarkaanfii qabatamaa ka jalqabaati jechuun ibsaniiru. obbo ahmed shidee gama isaaniitiin gargaarsi kun itiyoophiyaan waraana booda dandamachuu ishee guddisuuf ka gargaaru yoo ta'u biyyattiif yeroo murteessaa ta'etti jijjiirama diinagdee baay'ee barbaachisuuf kan haala mijeessudha jedhan waltumsi tarsiimoo kun amma karaatti deebi'eeras jedhaniiru. haa ta'u malee deggersa baajataa kallattiin mootummaa Itoophiyaaf kennamu addaan citee ka jiru yoo ta'u hanga haalli siyaasaa baay'ee ifa ta'ee fi guutummaatti deebi'utti eegamaa jedhan yuuttaan garuu maal akka ta'e adda baasanii hin ibsine itti dabaluudhaanis sagantaan jaarmiyaa maallaqa addunyaarraas dursee akka barbaachisu dubbataniiru kibxata kaleessaa Muummicha Ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif durataa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaat waliinis mari'atanii turan.
Miseensonni humna waraanaa mootummaa Niijeerii digdamii sagal ajjeefamanii lama immoo madaa'uu isaanii ibsi karaa televeezhinii biyyattiitti darbe mootummaa biyyattii irraa kenname beeksisee jira. Akka ibsi mootummaa Niijeer kun jedhetti loltoonni sun kan ajjeefamanii yommuu garee finxaaliyyitootaa adamsaa oolanii gara mooraa isaaniitti deebi'aa jiranudha. Ibsichi akka dabalee jedhetti hidhattoonni yookaan immoo finxaaliyoonni yookiin jihaadistoonni dhibba tokko ta'an konkolaataadhaa fi biskileeta mootaraa qabanuun fayyadamuudhaan tarkaanfii balleessanii baduu fudhataniin kan loltoota sana ajjeesuu danda'an lammiiwwan biyyattii ammi tokko loltoota lubbuu isaanii dhabanii fi gadda isaanii kan ibsaa jiran yommuu ta'u kaan immoo mootummaan biyyattii nageenya mirkaneessuudhaa fi dandeettii hin qabu jechuudhaan yaaddaa akka qabanu ibsii rooyiters oduu rooyiters qopheesse. beeksisee jira yommuu gara oduu biraatti darbin immoo manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireeshii yuunaayitid isteetsi afaan yaa'ii isaa aangoo irraa kaasuu isaa gabaasamee jira gidduu kana kunis kan ta'e seera tumtoonni wixinee baasii raggaasisuudhaa fi mootummaan akka hin cufamne murteessuudhaa fi yeroon xumuraa torban jaha yommuu hafuudha oduu kanas jaallanneetu harkaa qaba.
Manni maree bakka bu'oota uummataa hojii irratti bobba'uu dhabuu fi kaadhimamaa afyaa'ii deeggarsa gahaa argachuu danda'u adda baasuu fi filachuuf guyyoota dabalataa kennuun maallaqa waraana biyya alaa keessa jiru gargaarsa namoomaa kan sadarkaa addunyaa fi dhiibbaa chaayinaa qolachuuf tattaaffii tumaman dabalatee wixineen baasii barbaachisoo ta'an hedduu rakkoo keessa galchee jira. seeratumtoonni mana maree kan paartii riippaabilikaanotaa sagaleen caalan torban kana keessa dabalataan sagalee ni kennu jedhamee eegamu inumaayyuu ofii isaanii gidduutti qofa otoo hin taane deemokiraatonnii fi riippaabilikaanonni osoo wixineen baasii hin tumamin dura eenyu mana maree addaan qoodamiinsa dhiphoo ta'e qabu keessatti hoogganuu danda'aasa jedhu irratti mari'atu.
Hordoftoota keenya oduu kana ilaalchisee gabaasa qabna oduu booddee amma gara oduu biraatti darbina lammiileen gaanaa kumataman lakkaawamanu qibxata kaleessaa daandii magaalaa Akiraa irratti bahuudhaan bulchaan baankii waaltaa biyyaalessaatii fi itti aanaan isaanii akka aangoo irraa ka'anu gaafatanii jiru oduun kunis bal'inaan kunooti.
Gaanaan waggoota shanan darban keessatti rakkoo diinagdee fi baasii jireenyaa haalaan dabaluu isaatiin. biyya yeroo tokko afrikaa keessatti seenaa milkaa'aa diinagdee jedhamuudhaan faarfatamtu keessatti uummanni haala jiruutti quufuu dadhabuunsaa bal'inaan uumameera akkamitti mirkanii paarlaamaa malee akkasumas paarlaamaatti tuun beeksisin qarshii biliyoona torbaatamaa ol maxxansitu maallaqni sun eessa jira akkamitti itti fayyadamtan jechuudhaan miseensi paarlaamaa kan mormitu firaansis zaaviyer soosu gaafataniiru. bulchiinsi pireezidaantii biyyattii kan naanaa akufoo aadoo rakkoo diinagdee biyyattii mudate dhiibbaa weerara dhukkuba covid-19 addunyaa irratti fidee fi weerara raashiyaan yuukireen irratti raawwachuu isheetiin qaala'insa jireenyaa biyyoota hedduu keessatti akka dabalu taasisee jedhee jira. kabajamoo naanaa akuufo aado waggoota darban keessatti iyya lammiilee gaanaa gurra isaanii kan hin geenye yoo xiqqaate al tokko lammiileen gaanaa akka nuuf ta'uuf gaafanne hojiirra nu oolchu jennee abdannaa jedhu jeerii joon kan paartii mormituu koongirasa deemokiraatawaa biyyoolessarraa namoonni hedduun bulchiinsa diinagdee sirrii hin taane kanaaf mootummaa itti gaafatamaa gochaa kan jiran yoo ta'u piroojeektoota ijaarsaa fudhatama hin qabnee fi baasii guddaa gaafatan hojiirra oolchaa jira jedhu.
amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceenaa haala kanaan dura mudatee hin beekneen manni maree bakka bu'oota mootummaa yuunaayitid isteetsi yookaan koongireesiin afaan yaa'ii isaa aangoo irraa buusee jira afaan yaa'ii keevin maakaartii aangoo isaanii irraa kan kaasafaman sagalee paartii lamman gidduudhaan kennameedhaan dhimma kana irratti gabaasni kaatiriin giibsen qopheessite akka ittaanutti sidee dhiyaata.
Speaker of the House. of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
seenaa siyaasa yuunaayitid isteet keessatti yeroo jalqabaatii fi namni tarree pirezidaantiitti aanee aangoo qabu afaan yaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa aangoo isaa irraa akka ka'u taasifamee jira. afaan yaa'iin mana maree bakka bu'oota mootummaa yuunaayitid isteetsi keevin maakaartii kan aangoo isaanii irraa kaafamanii mormii paartii isaanii keessaa irratti ka'een. Miseensota mana maree keessaa dhibbi lamaaf kudha ja'a akka aangoo isaanii gadhiisanu dhibbi lamaa fi kudhan immoo akka aangoo isaanii irra turanu sagalee kennanii jiru. Bakka bu'aan paartii Riippaabilikaanotaa Maat Gaatees akka maakaartiin aangoo gallakkisanu adda dureedhaan nama dhiibbaa taasisaa turanidha. Sababni guddaanis baaxii yookaan daangaa maallaqaa mootummaan liqeeffachuu qabu murteessuudhaaf yaalii torban darbe taasifame irratti yaada paartii isaaniitii wajjiniin hin dhaabbanne warra dimookiraatotaa gammachiisuudhaaf hojjetanii jedhaniiti.
I think 33 trillion in debt is chaos.
Liqiin doolaarii tiriliyoonii soddomii sadii jeequmsa natti fakkaata. Hanqinni baajataa waggaa doolaaraa tiriliyoonii lamaa fi tuqaa lama mudachuun jeequmsa natti fakkaata. Waa'ee baasii irratti waan tokko dabarsuu dhiisuun jeequmsa natti fakkaata.
Aangoo isaanii irraa kan kaafaman Keevin Maakaartii waa'ee garee isaanii irratti yaada qabanu gabaabaatti dubbatanii turan.
Lola itti fufuu nan danda'a tarii haala adda ta'een amma afyaa'ii ta'uudhaaf hin dorgomu.
Bakka bu'aan Baabgud miseensa Riippaabilikaanotaati.
Many of us had begged the Speaker, pleaded with the Speaker repeatedly.
Baay'een keenya afyaa'ii irra deddeebinee kadhannee turre. Daangaa liqaa murteessee baasii hir'isuu fi waa'ee haaromsaa irratti. Kana gochuu dhiisee daangaa liqaa daangaa hin qabne akka dabalu mari'ate.
Harki caalaan miseensota paartii Riippaabilikaanotaa Maakaartiin akka dura ta'a paartii isaanii ta'anii itti fufanu ni barbaadu. Sagalee kaleessa kenname irratti paartii Dimookiraatotaa keessaa kan maakaartii hin deeggarres turaniiru. Paarmiilaa Payaapaalii isaan tokko. Nuti karaa afaan yaa'ii maakaartii barbaadu kamiin irrattiyyuu sagalee hin kenninu jedhan. Bakka buutuu Aanee Kuusteris paartii Dimookiraatotaa irraa maakaartii mormanii jiru. Inni nama amanamaa miti. Akka inni nuunis ta'e uummata Yuunaayitid Isteetsi ittiin ilaalu arguun waan nama shakkisiisu miti jedhan. Waldhabdee uumamee fi sababa kan ta'e keessaa tokko waa'ee baajataa yookiin maallaqa gargaarsa Yuukireenii fi ooluuti. Miseensonni paartii Riippaabilikaanotaa ammi tokko gargaarsa Yuukireen irratti gaaffii qabu. Dhimma kana irratti dubbi himaan mana maree nageenyaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Karbii waan jedhan qabu.
All the House leadership is supportive of continuing to help Ukraine.
Hooggansi mana maree hundinuu Yuukireen gargaaruu itti fufuu ni deeggara. Akkasumas miseensonni mana maree gama Riippaabilikaanotaa harki guddaan Yuukireen gargaaruu itti fufuu deeggaraa jiru. Warreen dhimmicha dhiibaa jiran lakkoofsi isaanii xiqqoodha. Garuu sagaleen guddaadha. Akkasiis ta'ee dhaaba isaanii bakka hin bu'an. Hooggansa isaanii bakka hin bu'an.
Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi torban dhufu keessa afaan yaa'ii filachuudhaaf karoorfatee jira. Abbaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa ta'u achi geenyee argina.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceena. gabaasni dirree dimokiraasii ittaanus waa'ee dhumaa kaasamuu afaan yaa'ii koongireesii yuunaayitid isteetsii ilaallata. Piroofeesarii dhimma diinagdee kan ta'an Muhammad Xaahiroo koolejii kooliinsi isa magaala Daalaasii kutaa Teeksaas keessatti argamurraa siyaasa yuunaayitid isteetsii fi olaantummaa seeraa irratti maal akka fakkaatu ibsanuu kennanii jiru. Tujubeedhaa wajjiniin kan marii taasisanii manni maree bakka bu'ootaa mootummaa. yuunaayitid akkamitti murtoo kanarra ga'uu danda'ee gaaffii jedhurraayyuu kan isaan jalqabanu waliin haa caqasu.
Duraan gaafa Kevin Mikaansi afyaa'ii ta'uu fi dorgomu januwarii keessa marroo kudha shan irratti sagalee kennan dabruu dadhabee warri dura dhaabates warruma garee isaati warra ripablikaanaa kudha shanaffaa dabree dabruuf ammoo warra. Kulo duudhaa Ameerikaa jabeessina jedhu kana ultra konservative sorra jedhaniin kana wajji walta'iin inni godhe tokko dalagaa kana irraa isa kaasuuf namni tokkichi yoo fedhii qabaate namni sun akka sagaleen kennamu godhuu danda'a. Jedhee sanitti jara wajji walii galanii deemee deemee ji'a saddeet booda baatii saddeet booda. Bakka bu'aan Florida Maat Geets jedhaniin inni qofaan isaa mooshin tuubaakeet kana faayil godhe akka sagaleen kennamu godhe warri dimokiraataa cuftuu akka inni bu'u sagalee kennanii warri ripablikaanaa namni saddeetiitti dabalame sagalee kennanii majooritii ta'anii akka inni bu'u godhan jechaadha.
Seenaa Ameerikaa keessatti afyaa'iin aangoo irraa innaa kaafamu kun kan jalqabaati. Kanuma mormii miseensa paartii ofiirraa ka'e kun maal agarsiisa?
Warri Ripablikaanaa paartiin kun ganna afurii pireezidaant Tiraamp Waayit Haawus keessa gaafa turan paartiin kun biraandiin isaa deemee fedhii pireezidaant Tiraamp maqaa isaa wajjin akka malee walitti hidhama qaba amma. Warri deemanii deemanii warri saddeettan warri Ripablikaanaa Dimokiraata wajjin sagalee kennanii Makaartii buusan tunniini hedduun jaraa warra. Ammallee har'allee pireezidaant Tiraamp deeggarani. Ripablikaanni duraan biraandii ofii qabdii turtee haga tokko ofitti dhaabattee indipeedentii jechaa kiyya. Amma deemee deemee namni akka warri ripablikaanaa kun qoqqoodamee warri saddeettan amma dimokiraata wajji sagalee kennan kun warra akka malee waan cufa dura dhaabatan baasiin Ameerikaa heddummaate jedhan wanni jara itti qottisanuuf Keevin Makaartii tokko sani. Dhiingadda akka mootummaan hin cufamne waan inni godheef Makaartiin jechaa kiyyaa fe'ee mufii sanii qabanii wanni biroos hin jira sansaniif isa buusanii amma wanni shakkiin jiru tirampis duubaan jira sana wajjiin haasayaa fedhii isaa dalaganoonni jedhamus hin jira. Poolitikaan Ameerikaa kun akka fuula dura mul'atu kanaa miti duubaan waan hedduu dalagamas jechuu barbaade.
Adeemsa afyaa'ii aangoo irraa kaasuu laalchisee olaantummaan seeraa hagam bakka akka qabu kun maal agarsiisa?
Biyya kana keessa olaantummaan seeraa akka jiru ragaan isaa guddaa afyaa'ii jechaan aangoo guddaadha biyya kanatti nama lammaffaa yoo pireezidantiin waa ta'e itti aanaa pireezidantii bakka san qabatee pireezidantii ta'a itti aanaan pireezidantii yoo waa ta'e afyaa'iitu pireezidantii Ameerikaa ta'a bakka aangoo guddaadha. Namichi kun aangoo kanarraa bu'e gaafa jedhanii karaa seeraatiin uummata akka illee uummata akka illee jiran hima bu'a. So wanni Ameerikaa wanni si gammachiisu sanii olaantummaan seeraa hin kabajamaa namni Ameerikaa illee gartee kaa'e ani hin bu'u lakki maali maali wanni waan akkam Afrika baratamee sun hin jiru biyya kana yoo bu'e jedhanii gara seeraatiin hima bu'a. Boodan dorgomuyyuu jedheeres nagahee.
Dhuma torban darbee bajata yeroo gabaabaaf raggaasisuudhaan hojiin mootummaa akka hin cufamne ta'eera. Garuu baasiin mootummaa dhumachuuf ammas torban muraasatu hafe muuxannoo jiruurraa adeemsi filannoo afyaa'ii filachuu yeroonsaa dheeraadha. Seerota raggaasisuu keessatti immoo ga'een afyaa'ii yoo hin jiraanne dhimmoota murteessoo biyyaalessaa dinagdee dabalatee furuu irratti maaltu ta'uuf deema?
Gaafii bareedaa Tujube. Nooveembar kudha torbatti yoo baasii mootummaa kun itti waliin galamin mootummaan ammas cufamuu dandeetti. Ammaaf staap gaap jedhaniini baasii mootummaa haga nooveembar kudha torbaa qofa deemsisu makaartiin demokiraata hojii ta'ee dabarsee wannummaan itti mufatamee afyaa'ummaa irraa isa kaasaniifu tokkosani amma afyaa'iin hin jiru afyaa'ii malee dalagaan mana maree bakka bu'oota ummata jiraachuuf hin deemu. Eenyutu bakka san dhufaan hin beekamu kaaskanis namicha jedhan tokko innillee hin fedha jedhee hin dubbanne haga amma nama hin qabani bakka isaa nama buusan mikaartiin dalagaa gaarii dalagu jira jedhee warri ripablikaanaa hedduun isa deeggaruu ture. Warri saddeettani ripablikaanaa warri mikaartii kaase kuni akka afaan faranjiitiin rabil jedhaniin warra. ibidda qabatee deemu ibidda darbu. So bakka san nama buusan hin qabani haga amma bakka san namni yoo hin jiraanne dalagaan bakka bu'oota uummataa dalagamuu hin danda'u. So dalagaa guddaa isaan eegaa wanni kun asiin dura ta'ee waan hin beekneef waan godhanillee haarawatti wanni cufti waan ta'uuf mee hin laallaka. Guyyaa muraasa keessatti afyaa'iin dhimma filama jedhee yaada. eenyu akka ta'e kan hin beeknu kan ripablikaanuma keessaa nama tokko ta'a. Gariin Tirampiin illee haa ta'u bakka bu'oota uummataa koongirasa keessa jiraachuu hin qabdu baay'ee afyaa'ii ta'uuf. Sunillee waan ta'u natti fakkaatu jaruma keessaa namni wayii hin filama guyyaa muraasa keessa akka jedhu yaada qaba.
Profeesar Mohaammed Xaahiroo yeroo keessaniif hedduu galatoomaa.
Isinis afeeruu keessaniif galatoomaa.
amma immoo gara qophii addaatti ceenu. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu fi furmaata waara'aa agarsiisuudhaa fi akka mariin hunda hirmaachise taasifamu mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi gama isaatiin akka dhiibbaa godhu gaafachaa jiraachuu isaanii bakka bu'oonni hawaasa Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiranu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mitikkuu Fiqaaduu durataa'aa waldaa hawaasa Oromoo naannoo Waashinten DC Dr. Baharuu Dhugumaatii fi hooggantuu ollaa aadde seenaa jamjamoo wajjiniin. marii taasisee qaba itti dhiyaata.
Hawaasni diyaaspooraa as biyya yuunaayitid isteets keessa jiraatan karaa bakka bu'oota isaanii yeroo garaa garaatti haala rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun aangawoota mootummaa yuunaayitid isteets waliin wal arguun marii gaggeessu. Tibba kanas bakka bu'oonni hawaasa diyaaspooraa kan Oromoo fi saboota biroo. mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensota kan ta'an waliin akkasumas gama ministeera haajaa alaanis dhimma rakkoo nageenya itiyoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuu kan nuuf himan dooktar baahiruu dhugumaa waashingitan diisii fi naannoo isheetti pirezidaantii dhaabbata hawaasa oromoo kan ta'an haala kanaan ibsu.
Tokko jeeqamsa ta'aa jiru keessumaatii ajjeechaan biyya keessatti babal'ataa jiru kunis nama yaaddessaa waa'een duulli kun iddoodhuma hundumaa qaqqabaa jira. Isa kana kan qindeesse illee koomunitii warra Sumaaleeti. Hundumtu kan inni barbaadu hundumtu walqixuu dhiisuudhaaf hin danda'a. Bakka inni irratti walii gallu rakkinni isaa maalidha jedhee kan hubatu rakkina sanaaf immoo deebiin maal ta'uu qaba jennee akka hubannu isa kanadha kan ishee goone jara sanaa wajjin beesikali. maal arguu akka barbaadu keessumaatii karaa koongirasiidha yoo ilaalte hamma danda'ametti waa'ee biyya sanaa irratti yeroo dubbatanii beekumsa isaan barbaachisu akka isaan qabaatanidha.
Deebbiin achi argattanoo hagam wanta si yaaddanidha deemtan sana wajjin wal sima.
Warri karaa koongiresiidha wanta ammatti isaan fiidbaakii sii kennan jiru garuu gara fuulduraatti yeroo waa Itoophiyaa irratti yeroo haasa'amu kun akka isaaniif infoormeeshinii bareedaa kan ta'edha kan isaan yaadannoo kennanii. Steeppii kasii fudhannasee dippiloomaasii keessatti hin jiru wanta akkasiidha.
Biyyi kun silaa namoota gargaarsa namoomaatiin rakkatan gargaaruutiin kan inni beekamu gama Oromiyaatiin yoo ilaalle amma gara waggaa shanii jeequmsoota lakkoofsisantu Oromiyaa keessatti deemaatii jira. Isa kana haalli isin qubatti qabaachistan jira.
Kan isaan beekan jiraa? Eeyyee jira. Kan eenyuutu kan isaan beekanii rakkina kana gadi fageessanii kan isaanii ganamaa galgala akkuma isaan dubbatan irratti dhageessu kan warra Tigraay kanadha. Amma nu danda'ametti nama sadiidha achi turre Oromoonni dabaree fudhannee every opportunity iddoo argamtetti rakkinni sun akka inni jiru ibsanneerra. Konfiiziin jira karaa dippiloomasii kana keessa bari biyya keessa keessumaa kan keenya riyaalitii keenya kan baay'ee hadheessaa jiru isa mootummaa Oromootis jedhamu kanadha. Kan dhumu Oromoodha. Mootummaan kan Oromootiidhaan odeeffama. Inni kun akkan argetti yoo ta'e kun opiiniyoonii mataa kooti. Konverseeshinii anis yeroo nachi waan hidhee warra kaan wajjin innis yeroo intaraaktii godhan kanan argirraati. Galaati dhufeera jedhee yaada.
Seenaa Jinjimoo daayirektara dhaabbata miti mootummaa Ollaa jedhamuun beekamuuti.
Haalli Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiruun daran guyyaa guyyaa irratti hirmaachaa deemaa jira fakkaata. Oromoo qofa otoo hin ta'in achi dabarree gaanfa Afrikaa irratti nageenya akkamitti dhufaa kan jedhu irratti dalagaa jirra. Oromiyaa keessa kan jiruu fi kibba yookiin immoo Noordi Itoophiyaa kan jiru kun xiqqoo garaagara waan ta'eef sirna iftoomina akka addunyaan beektuu fi akkasumas immoo finxaaleeyyiin adda addaa rakkoo Itoophiyaa keessatti deemu quba Oromootti qabaa waan jiraniif kun immoo akka hin taanee fi dhiibbaa guddaa godhatu jirra.
Dhiibbaan keessan kun deemsa haga ammaatti deemtaniin jijjiirama maal fideera moo gara fuulduraatti maal fiduuf jira?
Waggoota sadan kana keessatti jijjiirama guddaa hammamsiin jenne fidee jira. Bara kunumaaf kudha jaha waggaa torba hadhaa yeroo jalqabaatiif koongirasiin Ameerikaa Oromoo baree jedhee rezolushiin introduus ta'ee bara kunumaaf kudha saddeet rezolushiin sun ni darbee jijjiiramni ni dhufee. Haata'u waggaa takkaaf lamaaf nageenya Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti ni dhufee bara kunumaaf digdama irratti ammoo akkuma beektu haacaaluun du'ee sanii walitti qabatee balaa guddaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti ga'ee jedhee koongiresiin Ameerikaa digdama xalayaa hatattamaan barreessitee inkuluudiin mootummaa Ameerikaa waa'ee haacaaluun du'a isaa walitti qabatee akka investigeeti godhu gaafattee jettee amma dhiyeenya kana immoo as darbee yoo jedhu torbee lama dura UN koomishinii sadi ka dhaabde investigeeshinii Itoophiyaa irratti waggaa lamaaf godhan keessa kan arganii Tigraayii naannoo amaaraatiif oromiyaa keessatti rakkoon guddaan akka jiru mul'isee jedhe kunniin hundiyyuu wanna dhiibbaa nu goone irraa akka dhufne jennee hafaan guunee dubbachuu dandeenya.
bara kuma lamaaf kudha jaha fi sanaa dura naaf kaasteetta mootummaan akkamii akka dhufuu danda'u yeroo sanatti beekamuudhaa baatus erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhameeti nageenyi akka malee boora'uunsaa har'a waan ijaan argaa jirrudha isamma dhiibaa jirtan kanaafoo abdiin boor jiru. maaltu isinitti mul'ata?
Abdiin jiru baay'ee nama sodaachisee jira. Rakkoon jiru Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in akkuma argaa jirtu gaanfa Afrikaa guututti ji'oqamiinsaa fi lola adda addaatu jira. Rakkoon Sudaan irra jiru Itoophiyaa impaakti godha. Rakkoon Somaaliyaa keessa jiru Itoophiyaa impaakti godha. Akkasumas immoo rakkoon Itoophiyaa jiru biyyoota kanneen hundayyuu impaakti godha. Kanaafiyyuu haalli jijjiirama duraa kalee abdii godhaa turre sun xiqqoo amma haala hamaa keessa jirra jennee sodaannee jenna ammaas yoo jette qabra. Kalee mootummaa soolidii ta'een mootummaa cimaa biyyattii guutuu of jalaa qabutu aangoorra ture. Aangoorra yoo inni bu'ee jedhu aangoo dabarsee yoo kennu biyyattiin tasgabbii turte. Amma immoo laallee jennu Oromiyaa qabadhu, naannoo Somaaliyaa qabadhu, naannoo Amaaraa, Afaarii, Benishangul, even naannoo Sidaamaa keessa naannoo adda addaa keessatti illee jeequmiinsatu jira. Sanii walitti qabatee haalli ikonomii irra jirtu kalee fi haalli garaagaraa yeroo mootummaan kun akka aangootti dhufu gaafii Oromoo waa'ee dimookiraasii walitti qabatee waa'ee afaanii waa'ee finfinnee walitti qabatee gaafii cimaa kaasaa ture gaaffiin sun agarraa hin deebine akkasumas immoo daran taaftee namni bahee galuu hin dandeenye Oromiyaa keessatti addunyaa arguu hin dandeenye kanaaf illee akka fala ta'u mootummaan saffisaan naga buusu gaaffii Oromoo deebisu waraannisummaa Oromoo illee warroota isa jala hin jirre kan uummata saamaa jiru uummatatti akka uummanni ofirraa beekee jedhu hattoonni nama hataa jirtu Oromiyaa keessatti nama ajjeesaa jirtu hatattamaan akka dhaabbate jennee dhiibbaa godhaa jirra.
Dooktar Baahiruu Dhugumaa immoo haalli rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessaa gara nagaatti dhufuu kan danda'u qaamoliin hundi gara marii nagaatti akka dhufuu qaban amannaa jechuun ibsu.
Sabaaf sablammoota biyya sanaa hundumaa kan hammate abbootii warra meeshaa baatanii lolaa jiranis kan hammate kan hin boorbii godhu walitti dhufee. haasa'eetii furtuu biyya sanaaf yoo argachiise malee karaa kan biraadhaan argamuudhaaf hin danda'u. Kun hunduma keenyatti itti amanaa.
Keessummoota keenya Dooktar Baahiruu Dhugumaa fi Seenaa Jinjimoo guddaan galateeffadha. Aan mitikkuu fi qaaduute.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin walitti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa nagaatti bulaa.